بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsiinkeenna ka digdamii fi sagleysa oo waaye siiraa rasuula rabbi calayhi salaatu wasalaam laalchisee lolaa waggaa sadafa'aa keessa argame kaa lola uxud jedhamu laalchisee darsii kanarra deegallayoo rabbi ee jedhe barumsa dabareen keessatti waan ibsinee akka qureesh badritti cabxee cabinsi kun namoota maqaa qabu ka isaanii jagnoota beekamaa isaanii achi keessatti dhabanii sun baay'ee isaan miite maqaa isaanii miitee jireenya isaanii hundayyuu akka jirjiirte darsii dabre keessatti dubbanne saniin booda karaan baharaa ka isaan shaam dhaqanii daldalatan harka ummata muslimaatiin isaanirraa hidhamu karaa kana deebruu dadhabuu dubbannee turre kana dadhaboon ammoo baay'ee isaan miite isaan ummata daldalaan jiraatu karaa daldala isaanii irraa hidhamuun isaan baay'ee miite eegasii karaa biraa baafanna jedhanii karaa makkarraa haga kuunnoo najidii gara riyaadsan achi deeme achirraa ammallee shaamitti deebi'u ka haalan dheera'a ka fago'o ka rakkoo guddaa qabu garuu rakkoo haa qabaatu malee muslimarraa fagoo karaa kana jirjiiranna karaa san deemnee karaa san daldalanna jedhanii daldala guddaa geejjiba guddaa karaa san ergan geejjibni karaa san ergame egaa akkuma jiruttu umanni muslimaa waraanni muslimaa qabatee hiikkatee hundayyuu akka jiruun fudhate kun isa dugdatti isaan dugdatti kute qureesh karaan hunduu irraa cite jechuu daldalli isaanii bade jechuu horii haga duraan qaban nyaataniituma fixatu malee eeganaa waa daldalatanii fayyadatuun hin hafneef jechuudha. Kanaafuu filmaanni isaan qaban lamuma jenne filmaata lamaan dadhabinna fi arganii harka kennatanii waliigaltee rasuula wajjii yookaan godhanii yookaan amantii islaamaa tanaa fudhatu. Sanii miti jedhanii ammoo lolarraa boodaa jara lamaan keessaa tokko badu yookaan muslima balleessa yookaan ifiitti badan lola akkasii san eegalu filmaatuma kana lamaantu hafeef jenne filmaata kana lamaanirraa ka boodaa kana filatan isaan akka waan qaban hundaanuu lolaniin daldala guddicha abii sufiyaan deemuun ka gaala dhib kuma tokkoo ka qarshii mallaqni isa keessa jiru diinaara kuma shantamaa kana hundayyuu abii sufiyaan qureesh waliin yaamee aboo jiruun teessan badde wanni qabdan hunduu dhumuu jiraatti beekan keessan du'e hayyuun keessan du'e qabeenyi keessan daldalli keessanillee karaan isinirraa hidhame mala biraan qabdan horii ardha an amma daldalee isinii fide kana akkuma jiruun lolaaf haa qopheessinu jedhe namni tokkollee horii fi keessaan fudhatin namuu waan achi keessaa qabdu saba keetiif kenni jedhe badhaas namuu akkasitti gosaaf kenne horiin sun guutumatti akka jiruun waraanan qopheessuuf qophaa'e gaala kuma tokko achi keessaa argate jechuudha guyyaa sanirraa abi sufiyaan waraana qopheessuu hidhachiisu qopheessuu leenjisutti jira waggaa guutuu sanirra ture waggaa tokkoon booda waggaa tokkoon booda qopheen isaanii guutamtee murteeffatan duula bahu yeroo duula bahan waraana kuma sadi kan hidhannoo gaarii qabu kana qopheessan yeroo isaan qopheessanii duulaaf if qopheessan waraana nama kuma sadi qopheeffatanii gaala yaabbatan kuma sadi qopheeffatan waan ajabaati yeroo duraatiif waraanni guutuu waa yaabbatu qaba jechuudha. farda dhibba lama ka lolaa qopheessan meeshaa uffannoo lolaa ka jedhamtu ka sayfi if waraan illeen keessan nama dabruu hin dandeenye dircii jedhamti dircii kana dhibba torba qopheessan nama dhibba torba ka waraana dura dhaabatu ka waraan achii darbameef xiyyi darbamteef wanni takka illeen seenuu hin dandeenye sibiila hidhatee deemu kana qopheessan nama dhibba torba dura taa'aa waraanaa abbaa durataa'a guddicha waraana hundaa abii sufiyaan godhan keessatti ammoo warra fardaan deemu kana khaalid ibnulwaliid khaalidiin kun yeroo sanitti kaafira khaalid ibnulwaliid godhan isa wajjiin ka harka jal itti aanaa tahee wajjiin dalagu ikrimaa ibn abii jahli ibn abii jahlid beekamaa hin illeeni lolchiisan dirri'ee lolli lologosaati lolchiisan dirri'ee gosa qureesh keessaa miftaaha takkaa bantuu ka'ba'aa harkaa qabdu banii abdiddaar jedhaniini lolli lolchiisan dirri'ee aadatti ka isaaniiti wanni eega lola gosaa taate lolli gosaa kaayan qoodamee jira jechuun namni alaaba'aan deemu isaan aadumattu yoo qureesh duula baate alaabaan qureesh alaabaan ka deemu kun ammoo lolchiisan abbaan duulaa isaa beeki abbaan duulaa ka waraana lolchiisu isa alaabaan deemu kana abbaan duulaa yeroo hundaa angoon abbaa duulummaa'aatun tabanii abdiddaar alaabaa isaanitti kennatanii osoo ittiin kennatin dura qureesh walitti yaamtee yeroo waraanni dhaabate banii abdiddaar yaamanii yaa yaa warra abdiddaar gosa maqaa dhayanii zamana dheeraa abbaan duula kennaa isin ture gaafa irraa boodaa kanu badritti lola seenne san isintu nu cabse ar'a waa lama keessaa takka godhaa jedhanii alaabaa teenna nuu dhiftanii gosa jagna biratti kennatu yookaan haqa alaabaa teennaa san nu guutu yooka jagnummaaf jabummaa alaabaan tiksitan hin qabne taate ifirraa as deebisaa jedhaniin qureesh laaltee gosa birataa kennattuuti tun isaan baay'ee dallansiifte kakatanii ar'a nu gartan jedhanii alaabaa fi fudhatan waraanni makka'aa socho'e waraanni kun waraana jabaa qiyaasa malee akkam ijaarsaa gartan waraana waggaa tokko qophaa'aa jiru waraana hidhannoo isaatii fi yaabbii isaatii fi geejjibni isaallee qiyaas malee guddaati waraana jabaa dooyan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam jabeenyi islaamaa tokko dooyaa kana jedhu basaasa kan akka gaariitti lafa hunda hidhanii jiran caayaan isaanii biyya hunda keessatti hidhamee jira kun yoos achii socho'e dooyan rasuula rabbii taraa kana itti gaafatamaan abbaas ibn abdulmuxalib abbaas yeroo san muslima ta'e dhuunfatee ammoo of keessa jira qureesh kaafirumaan beekti yoos xalayaa barreessee abbaas bal'innaan katabee akkasiin jirtu dubbii nama tokkotti kenne akka daddaffitti xalayaan tun rasuula rabbii bira geettu goosise lafti kiiloomeetirii dhibba shan lafa baraha'aa sahraa asin gartan ooqitu dhaga'aa san namni achirraa ka'ee as dhufuuf bultii sagalii haga kudhanii barbaachisa yoo akkas deeme ammoo waraan waraanaaf inni haguma tokko deemte jechuu waraanni illeen suuta waan xiqqoo deemuuf bultii kudha lamaa sadiitti yoo dhufe yoo ammoo namni achii deemu illeen bultii sagalii akka dhufu taate yeroon qophaa'aniif takkanaaf kanaaf abbaas maal godhe akka xalayaan kun daddaffit akka hatattamatti deemu godhe lafa kiiloomeetirii dhibba shanii san guyyaa sadii keessatti geesse xalayaa yeroo namtichi xalayaan deemu dhaamsan deemu madiinaa dhufe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qubaa jiran masjida quba'aa masjida qubaa jedhamu kana jiran rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam achiitti dhufee xalayaatti kenne yeroo inni xalayaatti kenne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan barreessu waan dubbisus beeytatan maal godhe ubay ibni kacab radia allahu anhu ubay ibnu kacab yaamee rasuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam qara'i jedheen xalayaa tana xalayaa qaraanaan waraanni qureesh akkam jiraa hidhannoo akkam qabaa qophii akkam qabaa maaliif deemaa yoom bahee maaliif jiraa hunda achi keessa barreeffamtee yeroo inni ubay ibnu kacab xalayaa qara'ee fixe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waan jedhaniin rifatanii dhoksi jedhanii dubbii sana namuu sirraa dhagahin jedhanii yoosuma masjida keessaa bahanii madiinatti qajeelan rasuula rabbi sahaabaanis rifatanii waliin as qajeelan yoos warra gaa jajjaboo waraanaa hundayyuu walitti yaamanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliin mari'atan kora hatattamaa yaamanii maritti seenan maritti seenan mari'atanii haqiiqaa dubbi'ii beekanii maal jedhan akka mariin tun akkanatti deemtu lolaaf qophaa'uun manitti fufu ka namni hunduu yeroo sanirraa labsan haala lolaa madiinaan guutumatti akka jirtuun akka akkaataa lolaa seentu yeroo sanirra waraanni kun yeroo hundaa magaalaa dhufuun mala eessa jira isaa namuun beeku ka dhaamsan dhufe kun eega inni achii ka'e yeroo inni achii ka'u isaa waraanni bahee jira waraanni seegaa karumana jira guyyaa hundaa yeroo hundaa seenuu mala kanaafuu namuu hidhannoo fi hidhatee akka lolarratti qophaa'ee akka namuu akkasitti jiraatu magaalaa haala lolaa keessa seensisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo salaatanillee jedhan hidhannoo hidhatani akkasi salaatan waliin jedhan yeroo rafanillee hidhannoo hidhatee rafa namuu jedhan sanii wajjiin bakka lamatti eegdoo lama godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam muraasni tokko muraasa jaba hoggaana islaamaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam eegu kana godhan kana egaa warroota guddaa yeroo sanii irra gugurdaa santu matuma fiitii eega rasuula rabbi sacad ibnu mucaadfa usayd ibnu xudayfa sacad ibnu ubaadaafa jarreen kun yeroota guddaadha biyyarsaan irraa keessaa matoonni isaan warra kana rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam eega yeroo rasuula rabbi hulumana rasuula rabbi dura bulan magaalallee guutumatti akka jirtu hidhan waardiyaa eegdoo naannoo hundaa kaayanii hidhannoo kaayanii waraana qopheessanii akkasitti osoo akkasi jiran qophaa'an duuba jalaan lafa jalaan hagas qofaa miti dooyaa ergan waraanni sagaleen tokko asiin baha muraasni kun asiin seena kun asiin baha kaan asiin biyyi keega lakkisan oduu guuree deebi'a kun gamanaan baha akka naannoo kana waan jiraa hundayyuu qajeela quba qabaatan godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni makkaa achi as qajeele waraana kana keessa dubartii jira dubartii kudha shan warroonni hoggaanowwan gugurdoon waraana kanaan deemmatan hedduun isaanii dubartii fi fudhatanii dhufaniin dubartiin isaanii isaa wajjiin deemi wajjiin deemti dubartii gaafsan dhufte irraa ee haadha mana Abi Sufyaan Hindu bintu Utbaa faa haadha mana Ikrimaa faa niitiifiitiin deema Safaan Umayyaa niitiifiitiin deema dubartii kudha shanta akkasii filanii deemmatanii maaliif deemmataniin akka lolarraa qooda fudhataniif duuba dhaabatanii ilillisanii faarsanii kan baqate arrabsanii akka achas deebisaniif waraan namni hin baqanneef duuba kana dhaaban dubartii. hindiin tun hindii binti cutbaati abbaan isii cutbaa lola badrii keessa du'e abbeeran isii shayballeen lola badrii keessa du'e obboleessi isii waliidilleen lola badrii keessa du'e ilmi isillee lola badrii keessa du'e isiin tun madaa guddoo qabdi addaa madaa addaa qabdi yeroo waraanni qureesh kun madiinatti as kalaaye lafa abwaa jedhamtu gaye abwaa'iin tun bakka haati rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam itti duute haati rasuula rabbii achi duute namni tokko tokko ajabuun maal haati rasuulaa makkaa gandisite durii maaliif madiina duute yeroo isin duutu rasuulli umriin isaa waggaa jaha akkamitti madiina du'uun tun maaliin naannoo madiinatti nama ajabsiifti xiqqo isin ajabsiisin abbaan rasuulaatis madiinuma du'e hikmaa rabbi abbaan rasuulaa madiina du'e rasuulirra madiinuma du'uun tun nama ajabsiiftu kiiloomeetirii dhibba shanirraa achii deemee as dhufee asi du'e rasuul abbaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam haati isaatis akkasuma abbaan eessummoonni isaanii banii najjaar jedhin warra ansaaraa kanaa isaan laaluu dhufe dhukkubsatee asii du'e isiinis qabri isaa laaluu dhuftee waggaa jahaan booda eeginni du'e qabri isaa laaluu dhuftee asii duute isiinis haatis san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal godhan egaa yeroo qabrii haadha rasuula rabbi san bira gayan hindiin tun yaada tokko fitti jaartiin abi sufyaan tun ta abbaa isiiti abbeera isiiti obboleesiiti ilma isiiti lola badri keessa hobbaan kun aaraba hu'uuf qabrii haadha rasuula rabbi haadha rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam qabrii isii qotee keessaa baasa jette waan nama rifachiisu wanta kaachiin durallee jiraatii miti namni qabrii qotuun inumaa hin jiru yeroo sanitti aadaan sun hin jirtu jennaan ummanni raaditi badii guddoo sun waan namni takka'aa godhellee beekuu miti hin goonu jedhanii irraa didan waan takka armaan dura namni dhagayee miti wanni itti dubbattu kun waan baddu'u hin goonu jedhanii irraa didan hagasitti qabrii haadha rasuula rabbi alayhi salaam rabbiin guddaan baase waraanni fuulduratti dabre fuuldura deeme osoo deemu waraanni madiinatti as kalaaye osoo deemu guyyaa jimaataa kudha jahaa ji'a shawwaal lola badriitiin booda waggaa tokkochu waggaa sadaffa'a ji'a shawwaal ji'a ramadaanan boodaa kana ji'a shawwaal waggaa sadaffa'a dhufe waraanni dhufee naannoo madiinatti kalooltu kiiloomeetirii shan madiinarra gaara uxud kana jala dhufee qubate doyen rasuulaa haga kanat himti waraanni achi gaye achi gaye achi gaye achi bule ima himti osoo deemu dhufee waraanni dhufee jala qubate yeroo waraanni achi qubate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam walin yaame ammallee warra hoggaanuu waraana isaa marii guddoo seenan mari'atanii amma akkamitti ifirraa lola kan akkam taanaa amma dubbiin deemnee dhaqnee lollaammoo asumatti teennee magaalaa keessatti ifirraa ittifnamoo akkam taana waraanni muslimaa kun egaa lola asiin duraa kaanin milkaa'ee jira amma gammachuu guddoo itti dhagayama waraana gammachuu guddoo qabu guddoof abdata guddoo tuffata warra kaafiraa kana guddoo rabbitti amana waraana jabaa kun waraanni kun ammoo cabee beeka armaan dura akka badaa ammas sodaa guddoo qaba sanii wajjin ammallee lafa kiiloomeetirii dhibba shanii deemu dhufee deemee dhufee dadhabbii qaba kun ammoo warra fiijira homaa tokko sinqiif waan tokko barbaachiftu lafaan beeka biyyi tasaati ifi quufuuf ammallee abdii hangam geettu qaba lakkoofsan ammoo nama xiqqa yeroo sanitti namni rasuulli hidhannoon qopheessanii lola seenuu dandeette jedhaniin nama kuma tokko amma maritti seenan bifa kamiin magaalaa tanarraa ittifna jedhanii maritti seenan marii tana keessatti egaa ikwaanii rasuulli rabbi manaama ka argan manaama ohii arganii manaama kana himan amma dubbiin maaliif deemti namni harki tokko haa baanee itti dhaqnee achi lolluu ni jedha hangi tokko ammoo asi taafirraa ittifnu jedha dubbiin lamaanuma kanarra osoo jirtu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam manaama himan manaamni rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam himan manaama ohii arge jedhan akka waan loo wahii gorra'an loon gorra'amu argee jedhan sayfii tiyya taqacceen irraa cabxe arge jedhe ammallee harka kiyya wantee guddoo ka waraanaan ofirraa dhoowwan tana jabduu keessa harka kaadhee ka namoonni tuquu hin dandeenye kana argee jedha waa sadii amma loontu gorra'ama seefitu caba harki rasuulaa ammoo bakka nagayaa bakka jabduu keessa jira sibiila lolaa kana keessa harki kiyya jiru kana arge jedha maaliif fassirta yaa rasuula rabbii jennaan loon gorra'amuun namoota sahaabaa kiyyarraa nama hedduu du'uu hedaa jedha seefiin tiyya cabuun nama fira kiyyaa tokko du'a jedhe harki kiyya ammoo bakka jabduu keessa seenuun madiinuma keessa teennee asitti ofirraa ittifnaa jechuu namuu nun tuqu numa xinjifata manaama malee amma kun waa waxyii rabbiitiin dirqii miti osoo silaa kana fudhatuu waan dirqii taatu taate silaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam mari'atuun barbaachisu silaa kanarratti hin mari'atan sila waan mari'ataniif hin qabdu garuu waan waxyii rabbiin tahiniif namuu yaada kennatuu rasuulli rabbii hayyaman haa taatu malee ammoo yaada fi ibsan yaadni isaanii akkam bahuu dhabanii madiinuma keessatti ofirraa ittisu ibsiinsa qofaan tahin isin yaadni keessan maal jennaan akkan ibsan rasuula rabbii nu asumatti ofirraa ittifne karaa hunda hiinee akkasitti waraana karaa karaan qopheessine dubartii mana gubbaa keenne waan isaan darbatanii kan lolan achirraa qopheessine dhiirti lafarraa dubartiin gubbaarraa akkasitti ofirraa ittifne jedhan garuu dubbiin sun dubbii dardaraa taatuu miti dardara dheengadda badritti maleekan rabbi waliin lolte kaafir dhukkee irraa kaasisanii dubbiin tun liqinfamuu didde akkamitti yaa rasuula rabbi maalumaaf duulee warri kun kiiloomeetirii dhibba shanii achii bahee as nu dhufe sodaannee akkanatteena akkamitti yaa rasuula rabbi akkas taana warri fudhatu miti rakkoon tana amma amma rakkoon achitti eegalte rakkoon dhugaa ikhwaan harki dardaraa harki guddaan namni maal jedhe waraana dhibba shan kiiloomeetirii deemee achii as nu dhufe sodaannee mana keessa teennee achi manatti hin eegnu itti gabbaanee lollaa jedhan dardarii guddoo jegnaan beektanii amalee guddoo tarkaanfatallee rasuulli immoo maal jedhan asumatti teennee sitti hafirreetti ifnu dirqii miti ammoo nama yaada kennatuu qaba harki kamtu heddummaate nama baanee lolla jedhuttu heddummaate namoota sanirraa tokko hamza abbeeraa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam hamzaan jecha ajabaa tokko jedhe guyyaa san maal jedhe والذي أنزل عليك الكتاب ربي قرآن سر التبوسك كحده لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة ربي قرآن سر ربوسك كحده حاجة قبهي ألت أمة سني لولت حاجة وات أكا واتك نياني دهنا راكتين حاجة قبهي ورسني لولت كافر أستاء وكانان أكا دهنا نياني تبي دفتري رسول ربي دكتاتور رامت عليه الصلاة والسلام بكا نمني تهد ماتي يادا سن فرطن يادا ويبا فرطن يادا نمني تهركة الدماتي فرطن حركة الدماتي حركة الدماتي مال جدا قبانين ولا جدا مال جد تاري رسول ربي عليه الصلاة والسلام يادا كان فرطو يوكا يادا في الرديم ودبيل لما مكان كنمني تهدم ما تتنمى قبت الرسول ربي عليه الصلاة والسلام كانوا مرتفتني مال جدا مال جدا رسول ربي أيا كستاتي إن بانا جدا بانا أكم سنجتا سن لولان جدا يا هذا أمتا فانا ديك إسان إساني أصوتها أما إسان دو قبورة قدادو قبورة بكسنك ورسحابها maal haa haga feetellee waxyillee tahuu baattuuti namni yaada kennatu jiru rasuula rabbiiti rasuuluma rabbi sirri aqlii qaba mala rasuula rabbi mala kenkeetira bareeda silaa isaan dhugatti sandiduun qaban abadan dogoggora sun buute garuu qadara rabbiiti maaliif taate jechuu hin dandeennu qadara rabbiiti rasuuli rabbi amma salaana jum'aa ga'e jum'aa salaata kutbaa guyyaa sanii keessatti haala kutbaa godhani waa'ee jihaadaa dubbatani waa'ee rabbiif kennu rabbiif baasu rabbiif wareegu dubbatani sabru obsu'u jabaatu'u waraan han qajeelatti jabeessan kutbaa san keessatti qophaa'edha namni hundi waan dandeettanii qopheessan jannata rabbiitiin ummata gammachiisanii ummanni guddoo gammate osoo dubbatan osoo tana ummata waliin mari'atan salaanni asi dhiigaye salaata asiraa salaatanii ummanni qaata hidhannoo ofii hidhatee masjida salaate dhufee akka jiru masjidaa bahee ala dhaabate waraanni yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam salaata asiraa salaatee mana fi seenan jara lamaan nama hundarratti aan abubakrii fi umar fudhatanii waliin mana seenan jarri lamaan rasuula rabbii qopheessan rasuula rabbii uffachiisan uffannoo waraanaa kan uffatanii sibiila lolaa dircii kana wal gubba'an lama kaayatanii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam seefii akkam jirtu hidhatanii imaamaa akkam jirtu hidhanii fi mana fi keessaa gabbahan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam haga rasuulli rabbii mana keessa jiran kaa ummanni sahaaba'aa ala dhaabatee waraanni eegu jiru kana wanni tokko argamti wanni sun maal ummatattu wal keessa deebi'ee wal aalate sila jara jarana mana mala rasuulaa maaliif dinnaa ka rasuulli asit ifirraa itti ifna nuun jedhe maaliif baanu maleen taatumaa jennaa jedhanii tanarratti wal aalatan tana dogoggorree balleessinee silaa tana tahuun qabnuu jedhanii kanarratti wal aalatanii murteeffatan dubbii rasuula rabbitti haa deebifnu yaada isaanii haa fudhannu jedhanii san san fudhatan sanirra walii galanii yeroo rasuuli rabbi mana keessaa gabbaa'e yaa rasuula rabbi akka dogoggorreef garre balleessan teenna dubbii siiniif siif rabbii kennaa deebifne isunummaan nuu murteessa asit teennee ifirraa ittifna akkasin jette yaada keessa fudhanneedhani يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جدا ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه نبي ربي يوم يشالو لا أفتي meeshaan olaasan ifirraan baasudha haga rabbiin guddaa murteessutti an uffadhee gabbaa'e deebiin hinaaf ni jedhe yoos waraana dhaabata waraana bakka sadii qoodan ummata muhaajirtoota dhaabanii warra kana dura taa'aa isaanii eenyu godhan muscab ibnu umeyri godhan alaabaa isatti kennan baanduulaa isa warra owsi waraana eenyutti kennan usayd ibnu xuday namticha jegna beekama isa kana yaadattan ka lola badrii keessaa hafe guddoo yaadde maaliif irraa hafaa sun isa yaachifte rasuula rabbitti dhufe yaa rasuula rabbi lola duraa ati seente irraa hafuun kee guddoo na rifachiifte yoo lola lammataatiin rabbi na gaye waan an dalagu garta ka jedheen sun isa kana na mu'mina guddaa isa kanatti kenne alaabaa dura taa'an isa jechu warra khazrajille رسول إيه نتكلم حباب المنذر باب المنذر قاعد يورانتي كرسول ربي تين ويا بدري ربي دأسكوب سيسة موسمت ما لافسكوب تنان ما لاكوب تنان بكتون غاري متي لكن جده بك غاري كوب سيسة وران إيش كان هيورانتين إن هيوم ما ساتو ويا سمودو مليس كرافو درتا وران خزرج سوى الرسول ربي عليه الصلاة والسلام بكسدي تنكتي بحسن وران هجا أمو نمو فمتو farda hin qabu gaala hin qabu wamaa waraanu miilan deemu akkasitti waraanni rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam socho'e magaalarraa gabbahee waraanni taniyatal wadaa bakka jedhamtu yeroo gaye waraana duuban muraasni tokko waraanni bareedan muraasa tokko ka hidhannoo akkan bareeddu qabu haalan hidhannoo waraanaa qabu duuban dhufe rasuulatti fidan maal warri kun jennaan warri kun yahuda'a isi wajjiin loluu barbaadu isi wajjiin loluu barbaadaa yaa rasuula rabbi jedhanii amantii islaamaa hoo qabatanii islaama ta'anii jennaan hi'oo jedhan narraa deebisa kaafiraan hin qarqaarsifadhu kaafiraan hin qarqaarsifadhu narraa deebisa jedhanii magaalaa wajjin jiraatan biyya keessa wajjin jiraatan waliin lol'uuf dhufan maal jedhee rasuulli rabbi kaafiraan hin qarqaarsifadhu jedhe kaafiraan kaafira irratti hin qarqaarsifadhu irraa deebi'aadhe waraana magaalarraa gabbaasanii rasuulli rabbi yeroo magaalarraa xiqqoo fagaatan naannoo sheekaani jedhamtu takka jira sheekaaniin tun tullu xiqqoo takkaa manguddoo lama dura achi taa'ee jaarsa tokko mangudditti takkaaf manguddichi tokko achi taa'ee haasawa zamana dheeraa saniif sheekaan jedhaniin bakka sheekaan jedhamtu san yeroo gahe waraana dhaabe rasuulli dhaabanii akka jiruun irra deemanii laalan tokko tokko maal laalan nama dadhabbii qabu nama dhukkubsataa ijoollee hin gahin waan kana laalan yoos ijoollee hedduu achi keessatti argan ijoollee lola hin gahin achi keessatti argan keessaa yaasa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ijoollee sanirra abdullahi ibn umar fa abdullahi ibn umar ibn khataab ijoollee guyyaa san lola san keessaa baasee rasuulli alayhi salaatu wassalaam usaama ibn zaydii fa zayd ibn haarisa usaama xibbu rasuulillahi isa fa usayd ibn duhayri fa zayd ibn thaabit fa zayd ibn arqam fa caraabata ibn owsi fa camr ibn xazmi fa abu saciid alkhudri kana gaa beekamaa kun isa fa زيد بن حارثة فا سعد بن حبة فا هدو جولة يا سيك سياسة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا كيسا إجولة كيسا نما تقوى يمن رافع بن خدي رافع بن خدي رافع بن خديج كان هيمن مالف هيمن inni kun xiyyaan akka gaarii waa darbatuu beeka waan xiyyaan darbateen dhabu kennaan ammoo hin ijoollee yaasan tanaan hariyaa inni sila isa kan rasuulli rabbii ilaalanii hayyamaniif yaa rasuula rabbii darba beeka'ani waan darbadhe hin dhabu lola na hayyam jedhee boohe hayyamaniif rasuula rabbii laalanii eega laalanii hayyamaniif raafi ibnu kudejii kana rasuulli hayyamnaan gurbaa tokko jira ka saahiba saatii harya'a samura ibnu jundub boohe akkamitti yaa rasuula rabbii raafi'ii hayyamte ana na dhowwite jedheen raafi'i darba beeka ati haga isaa darban beektu saniif si dhowwe deebii jedhee yaa rasuula rabbii yaa rasuula rabbii raafi'i anat irra jaba'a bar jedheen yoo wal lolli anat injifataa beek jedheen yoo wal wal dhaanu haya koottan agarsiisa lola keessan jedheen bara lamaa wal lolchiise akka lolaa agarsiisa seefiitti kan inni wal laalan akka kamtu injifataa samurattu injifate agasi samuraan le'e hayyama kaan duraan hayyamanii fa deebisuu danda'anii in hayyamu duraan deebisanii xiyyaa fa xiyya darba beeka kun ammoo isarra jaba kana lamaanii akkasitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hayyamaniif waraana akkasi qopheessanii nama waraanummaa lola hin dandeenye keessaa yaasanii namni qulqulluun lolaaf qophaa'e ka achi hafe nama kuma tokko ta'e waraanni kaafiraa nama hagamu nama kuma sadi waraanni ga duraanu asraa bahe jennee mire bar asraa salaatee bahe jenne waraanni galgalooftee mire amma sila aduun diitee magriba taate laftuu bar beekaa lafuma kiiloomitiri shanaan takkaa beekaa laftummaanu waraannummaan kaafiraatu magaalarraa kiiloomeetiri shan jira haguma kana wannu duraanuu asraa salaatanii bahanii osoo waraana kana ijoollee tana deebisanii waraana dhaabanii ilaalanii qopheessanii akkana sagalii kana addaan godhanii dura taa'aa godhanii alaabaa qoodanii maalii godhanii waan kana maraa qopheessan aduun dhiitee amma ammoo magaalarraa bahanii ala jiran yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam achi maqribni itti ga'ee achi salaatan dhaabatanii achumaan hiikkatanii ishaa illee salaatan achuma bulan muraasa tokko ka ala dhaabatee eegu waraana godhanii waraanni kun akkuma gaarii ofirraa bule muraasa kana dura muhammad ibnu maslama dura taa'asaa godhe muhammad maslama beekne kaakaa kacb ibnu ashraf ajjeese isa kana rasuula rabbii ammoo eegdon rasuula rabbii guyyaa san sahaabticha beekamaa bekwaan ibnu abdi qays kan rasuula rabbii eegu guyyaa san osoo laftin bari'in yeroo obboroo kana ka gabroon rabbii ka'anii salaatan ka'anii salaatanii yeroo saniin socho'an osoo laftin bari'in fuulduratti deemanii bakka naannoo shawxii jedhamtu yeroo gayan achitti salaata subii dhaabatanii salaata waraana amma yeroo san kaafira walitti dhihaatan qiyaasa malee laftillee barii ta'e waraana kanan argan kaafiran arganii kaafiris hin argamu waraanni lamaan wal argamu yeroo waraanni lamaan wal argee salaata subii salaatanii lafti bariitee aduun baate ka waraanni lachuu wal argu yoos rakkoon waraana muslimaa keessatti argamte waraana muslimaa keessatti rakkoon argamte rakkoon sun maal badriin booda warra dur hin jirre tokkotu argame jenne duraan namni kaafiraaf muslimuma jabeenni muslimaa dhufnaan munaafiqni argame warri munaafiqtootaa sun zaahira kan amantii islaamaa fudhatanii keessan ammoo garaan isaanii kaafiruma dura taa'an isaanii abdullaahi ibnu ubay munaafiqticha inni sun lafa jalaan warra munaafiqaa hunda wajjii walii galanii yeroo salaata subii salaatanii warra qureeshii wal arganii waraanni lamaan akkana wal dura dhaabate walin yaamee jaraanan waan alabbaaneet dhufnuuf hin qabnu kunoo waa takka waan ala duunuuf hin qabnu an magaalat deebi'a namni waliin deebitu yoo jiraatan gabbahaa jedheen qopheeffate moo nama fi waraanni dhibba sadi subhaan allah isa wajjiin deebi'e qureesha dhaafattee garti waan inni dubbatuun dhageetti nu waan asitti warra qureesh waliin lolluuf hin qabnu deebi'ana wajjiin jennaan namni dhibba sadi waliin deebi waraana dhibba sadi fudhatee socho'e amatu cabiinsa gurguddaa wanni akkasiisu yeroo dirree lolaa ati dhuftee dhaabatte waraana kan keetirraa warri hangni tokko sirraa harka kennatuun du'a sun hagam takka gaa onnee nama sochoofti qalbii nama rifachiifte waraana waliin dhooyte waraanni wal amanuu dadhabe bakka immoo bakka akkam diina dura dhaabatta nama hagamtu dubbii isaa tana fudhatee balbala balbalaan qaata namni addaan bahee ifirraa abboonulleen haa deebinu silaatuun cabiinsa eega waraanni hagana ganu keessaa deeme loluu hin dandeenyu nulleen haa gallu jedhanii balbalti lama qaata murteeffatte ammallee galu warri tokko owsi tokko fazraji rabbiin guddaan maal jedha إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يرو بلبلتي لما ور لما isin keessaa murteeffate caqu achirraa lolarraa deebi'u warra munaafiqtootaa wajjiin garuu wallahu waliyuhuma وعلى الله فليتوكل المؤمنون ربي منافق عاف مؤمن أدام باس ربي مجاسا ظاهرة كان أنا مغرسيس منافق أنا مغرسيس ربي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان رب أكست وران ميد أمي ميد أما كان ربك أما وقال جباب الراجس رسول ربي أما دوبا كمت ورانا كانت قلبي نسامي أمتكانا ولدت قبي قلبي ساقل قليسة رفنوت كان الراباسة أكمل ولد ديبي سودان داواني جبدون أمه sanirratti rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam haga hafe yoo isitti qulqulleessanii gorsa gaarii kennanii fi walitti jabeessanii nama gamtu nama dhibba torba tahe dhibba torbaan kaan rasuula rabbi qopheessanii fulduratti hin deeman fulduratti hin socho'an osoo deeman amma maal godhan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam kaafirri qureesh kun lafa qabatee jira bakka itti lolu qopheeffatee jira ati namni amma lola ammatti deemaa jiru si qureesh maal goote gaaratti as kalooytee waraanni madiinaa kun silaa jaluma kanaa ol dhufaa eegdisiin rasuulli akkas hin goone alayhi salaatu wasalaam mirga goranii gaara dhayanii gaara jalaan itti as deebi'an osoo deeman qureeshii yeroo kalaayan amma dugdi duubni waraana muslimaa gaara uxud tahe harki mirgalleen gaara uxud ammallee gaara santu jira harka bita'aa gaara xiqqaa tokko jira gaara san gubbaa nama shantamaa kaayanii kan haalan xiyyaawaa darbatuu beeku isin achi gubbaa dhaabadhaa nurraa darbadhaa xiyyaan nurraa dhooyaa jedhanii maal godhama gara bita'aatiin waraana nama dhibba shanii kana gaara kana gubbaa jira achiin kaafirri as bahee karaa san darbuu hin danda'u dugda duuba gaara uxuttu jira waraanni achirra bahuu hin danda'u harka mirgallee gaara uxuttu jira kun maal si qarqaara waa hedduu yoo akii cab'iinsi dhufe ati asumaan gaara seentaa baqan qabdu namni si booji'u hin jiru yeroo wal loltanillee inni si jala jira ati gubbaa jirta namni harkaan wal lolu ka gubbaa jiru irra jabaa yeroo hunda ka gubbaa jiru dhagan leengesse darbachuun danda'a yeroo wal wal bira dhaabattanii wal loltanillee ka gubbaa jiru irra jabaa ka jala jiru kun ol laalaa ol ol hiixataan miidhama ka gubbaa jiru kun akka laafatti dhaabatee gad dhahuu danda'a gara rasuulli jiru kanaan lafti tarba gara isaanii kanaan gadi akkasitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qopheessan warra kana yeroo qopheessu shantamman kana sahaabticha beekama lola badrii dhaqe ka warra ansaara oosi beekama abdullahi ibnu jubeer jedhamu dura taa'aa isaanii godhe maqoo bahaniini rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhaniin maaliif achi isin kenneetti himan bakki inni jiru sun mitirii dhibba tokkoof shantama waraanarraa fagaata inni gaarri kun jabal urrumaati jedhama amma- amma beekama mitirii dhibba tokkoof shantama waraanarraa akkana fagaata harka bitaa bitaa waraanaa yoo waraanni gaaratti dugda galee qureeshiif dura kaa'ee akkana taa'u harka bitaa waraanaa jira jechuun gaarri xiqqaan kun mitirii dhibba tokkoof shantama rasuulii nama kana wajjin maqoo bahanii maal jedhaniin wasiyyaa ajabaa takka itti dhaaman ilaal waan jedhaniin nassiin hadiisa maal jedhu imdaxi lkhayla cannaa binnabli farda qureeshaa xiyyaannurraa dhoowwii dhaabi jedhaniin takka amma illee ajaja biraa kennaniif laa ya'tuunaa min khalfina kaafirri duuban akka nutti hin dhufne dirra keenya duuban akka kaafirri nutti hin dhufne dirqamni kan kee kana jedhanii ammallee ajaja biraatti deebisan Fu- lamaan kunuu silaan gahe silaa achi taa'i callaa nuun geetti farda qureesh nurraa dhoowwiin hin geetti qureesh duuban nutti hin dhufin illeen ajajuma biraati ajaja biroo ammallee itti dabala rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. in kaanat lanaa ow calaynaa tathbit maa taanaka yoo injifanneef yoo nu injifatanis bakka sanirraa akkan sochoone jedhanii haga an ergee koottaa gabboo isiniin jedhutti eega ajaja hagam ajaja afur itti kennanii ka hunduu achirraan socho'e nama si garsiisu maal godhan warra shantamman kana walitti qaban hunda isaanii rasuula rabbi maal jedhaniin ixmuu dhuhuuranaa dugda keenya eegaa jedhaniin فإن رأيتمونا نقتل فلا تنص فلا تنص فلا تنصرونا يو كوري كافرا نفيت يو غرتن قبوتني ننتم سنا أتشمتا أنو إيقا يلعني فلن أجج بلاتي دوك دك إن إيقا بيكما يو نهي نفيت أنقرتن قبوتني ننتم سنا يلعني وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا yoo injifannee horii irraa guurrannee boojinee gartan dhuftanii nu wajjiin boojuun qoodaminaa jedhanii subhaan allah wallaahi yaa ikhwaan yoo isin laaltan jecha ajabaa rasuulli akkuma waan quba qabanii wanni badii isin argamu jiraata akka waan beekanitti haasa'u jira mee maal jedhi ilaala irra eeytumuuna تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم yoo nu halaakamnee shimbirreen nu nyaattu goflaan nu buute allaattiin nu buutee nu nyaattu gartan achirraa akka gadi hin buune hagan isin dargutti وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم يو إنجفني ميلا إرى dhaabanne fixnee gartan akka achirraa gadi hin buune hagan gabbu'aa jedhutti jechi kanarra guddaa kanaman dhoorgan tokkolleen hin jiru jirri sun wani guyyaa san argame waan ajabaati badiin bakka tanaan bu'u jiraatti ammoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka badiin tun hin buune akkasitti jabeessan bifa kanaan qophaa'anii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraana ifii fuuldura kana namoota jagna bebbeekama tokkichi nama sanii nama kumatti lakkaawa hedduu dura kaayan gama bita'a zubayr ibn awaam kaaya waraana ufii wajjiin gama mirgaa ammoo mundhir ibn amri kaayan miqdaad ibn asad waraana inni illee muraasa wajjin akka inni zubayrii kana duuban dhaabatee deeggaru godhan akkasitti bifa kanaan qopheessanii lolaaf qophaayan kanaan booda lolattu argame lolli akkamitti argameef maaltu argame yoo rabbi achiin nu eege darsii itti aanu keessatti dubbanna والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته